people as the wind shall ever blow, so the sea will ever flow. Power to the people, power to the people. people salute you now welcome on this beautiful morning to inform me radio and this na our paper check check program investigative table yes i wan welcome everybody those wey dey for obodo wherever where you dey those wey dey for in our interior communities the indigenous uh, people of nigeria all over the world the north the south the east and the west we salute una gallantly Mm, now, country sister Olayemi, and I the here with una this uh, morning, but I'm not there alone. And uh, before my brother with the inside studio go talk this morning, we need to encourage ourselves. We need to remember say life na spiritual. And we need to remember say the spiritual na in the control the physical whether oyibo dey deceive una or whether na black man dey deceive una the truth be say everybody believe in the supernatural whether na dark world supernaturalism or the light world supernaturalism i don get another word again supernaturalism <laughs> abeg write am down <laughs> so make we not dey deceived na know why i dey talk this thing today una don hear us talk over and over again for this station say people dey do sacrifices the money cow ram eh, if na fowl sef even if na guinea fowl if guinea fowl dey expensive if na eh, which other thing dem dey use for sacrifice anything wey dem dey use for mm-hmm. sacrifice mm-hmm. wey dem carry come give una especially the politicians make una know say those items wey dem dey give una dey come with assignment and if we study uh, life the way wey life be for our country since we go notice say eh, anyway maybe na those wey get spiritual eye go notice am we go notice say dem dey use all these things this power take dey buy the people their destiny to close their mouth close their eye but e get some of us wey dey one corner wey dey pray for now we dey pray say make una eye open we dey pray say any dark thing wey dey take cover una say the thing go open so that una go dey see wetin dey happen so that una go enjoy the good wey god say una go enjoy na my advice to una this morning be this because this na election year na we dey right now and we know say things dey happen you know i i i dey hear pipo dey talk say if dem give una something make una collect am me i fit collect and i know say no go do me anything i know why because that collection so i go use am take do something go i go use am go do good for another place but you because of hunger you go use am take feed yourself you go tie yourself to them. you go tie yourself in bondage abeg according to that cartoon hmm. eh, eh, eh, wetin wetin wetin dey say dem dey bring come give us again i know say corruption dey um, wetin dem dey cook with all those things give una corruption debt hey na this paper be na this paper okay e get wetin dem dey cook wait wey tuna anyway that's why we say no not be say we say na me na this one na okay. my own assignment greed uh greed eh, nepotism uh-huh. debt and uh corruption okay so greed nepotism debt and corru and corruption na im e, dem dey use this ingredients wey dem dey carry come give una take dey prepare so today i go say a word is enough for the wise all right still on investigative table this morning oga eh, adeomode inside studio with me um, so make him talk and of course we go take our studio readings wey be the difference between political power and traditional power we know why we dey emphasize these things because our eye must open to know the truth and to do the needful for this, our country nigeria so alright like say our uh, runaway brother abi spaceship brother spaceship brother okay not be runaway eh, e no run away e no run away e always dey there okay you you dey there i only take a stroll i take a stroll break take a stroll take a stroll <laughs> uh-huh. you take a stroll you take a stroll na so you go stroll come back now you go come back empty handed Ah, no, ah, that was your guy. I go buy, I go buy this thing now. Uh, you know what toothpick what they do? Toothpick? yeah, you know. Russ. No, this one different to that made in Nigeria. Russ, I jump you pass. Yeah. no be person when they go go party they go share meat they no give am they go share food they no give am when they wan start they when they wan start toothpick they go come dey start with am i jump am pass. no okay people this toothpick eh you use that eh you no go reach okay oh, so toothpick now na food for where you from from na wetin i tell you no no no no we no get anything wey we no dey like to learn. okay that that that is somebody take dey take dey do campaign now no be say campaign dey use am to dey stress keep people down that's that's okay. anyway that's okay. anyway for marriage person don he wan share souvenir he share toothpick so it's possible dem fit use am for campaign. Uh, but you know say those days for uh, villa we dey use all those kind things take do souvenir na uh, okay. we go use matches uh, we go use salt salt ah dem dey use am salt matches matches maggi one, one spoon one spoon like this. <laughs> all right. <laughs> you still dey there i mean you don vanish again i still dey there i introduce we no know who you be abeg ah, introduce yourself. ah good good morning i be isaac merry little good atkinson na merry christmas be dis o. <laughs> Eh, eh. <laughs> eh, i dey enjoy myself. echo enjoyment. Ah. <laughs> yes ma yes ma. yes you are mi you are missing something. yes o yes o ah oh i can recite. That yes, when I, I, don't, I, don't, I don't take it to again. I don't want to take it. I take it back. You know, that day when I did grassroots, they were doing. Ah. they think not to make me salivate for there. Oh. When I call, I call, engineer behind. I say after I don't close, I better pack the remaining one keep and they come. <laughs> So I started. Ah, okay, I, I okay. Start, okay only man for the groove eh only marriage on cortical e will come our time. <laughs> well my people i dey greet everybody wey take time dey lis ten to us this morning when we dey do all this one just to make sure say we go try relax our mind despite the tension wey dey the town um, we know the way the matter dey be this period e no just dey easy when you look at the situation of the country sometimes sleep no fit come sometimes you go discover say um, anger just day because you very very concerned about the present situation of the country nigeria but no matter how it be we first need to laugh to relax our nerves so that make we fit help the country better Best when laugh they always get better reasoning on how to solve issues because we day here for solution we go always laugh to make sure we get the best way to solve the problem of the country nigeria yes my name na adeomo akawo and i greet everybody today again we're going to use that one take enter the difference between political power and traditional power. Political power and power are obtained from the people and therefore must be controlled by the people. Why traditional power and power given by God is a birthright and is to be enforced by the people. When you obtain something, two formats 9b to obtain They say political power, they use and they obtain, they say that power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. And I remember for this platform, we don't talk, say, if in the course of obtaining there is, um, okay, I think uh, now three, I won't even use now. One, you can obtain by trick, trick the people to obtain their power, which most politicians and their present political parasites they do. Another na buying you make a purchase, make an offer. When Madam they describe as the four major things when they cook, they can't give us as sacrifice. Hmm. Now, if anybody purchase or obtain your power through buying by leaving some wrong wrong information in your mind and then offering you money, you cannot control such power. The best form when you go fit control a political power na for you to lease there is a leasing obtaining now when you lease your power you release am willingly with that is i give you go use you bring am back after four years or at interval every quarter come and submit report to me if indigenous people of nigeria see their powers during election like that I assure you, the country Nigeria will be better than this. Now you can imagine somebody go comot for our community wey we dey call constituency. E go travel go Abuja and e no go remember your road, e no go remember anything for two years until it's remaining a year to go for third, second tenure, third tenure, fourth tenure, fifth tenure, and sometimes ninth tenure. Only then you go remember say you did that area why you no go ask yourself in fact if you marry wife dey born children dey die for nine times you go you no go ask yourself wetin dey go on for the family when you go allow a politician deceive you for nine good tenor five tenor even one tenor uh, the second one e dey come again you still fall for the thing you need to ask yourself say madam according to madam e go say na only koloma na im dey do something over and over and e dey expect a different result e no e no make you dey sound healthy and it e no make you really dey eh, sane therefore this morning i want to beg the indigenous people of nigeria say make we dey let let our past dey dey transmitted from us to any political person wey we dey give wey never turn parasite o oh. make we dey release am on the ground say we wan give am make e go dey use am dem come give us report but the moment you let your political power dey bought or trickishly taken from you by using illusion to take the take over your your belonging sef e get some things wey we go hear this morning from the papers as we don get check their inside you go dey vex because you no even know say your own state dey among those kind those kind things <laughs> so i wan beg everybody this morning say make we try our best to keep away from releasing power on the ground of pricing, on the ground of negotiation, on the ground of say, I they give you, make you take give me so so so amount of money. You can never ask question. Other than as he use am reach, anytime you feel like now he go come back, come see you, tell you, say, Well, that thing don't finish, I want more. <laughs> so right when now when e finish dem con dey even collect the small small one wey you get dem con dey collect yes so every every indigenous nigeria should be aware now say your power wey you give suppose be a leasing power when you go fit dey make inquiry interest when dey na the work when you wan take am do in your area so that after four years e return am back to you you con know whether e do well if you take loan you no pay your interest well how will the financial institution still return back more money again to you think of it from that angle na you be the power lender when you be the indigenous nigeria no dey see yourself as a vulnerable nigeria no dey see yourself as a common nigeria you know they say the common man on the street after they don win election they will say you are a common man on the street but when they, they contest and campaign they will say they, beg. they will mm. they beg you they tell you fellow nigeria you dey take note of that statement <laughs> you will be a fellow nigeria but when they don win election you will suddenly just turn a common nigeria. That's fact true. Be, That's true. let every nigeria try and be looking at these two statements when they dey campaign you are a fellow nigeria fellow citizen fellow people of the state but when they don win they don finish the next time you hear their words will be a common man you need to ask yourself are you common if you are not common stop using your life to be very common in their hands now this will be the message we will get this morning from this platform my name again na adeomo akao i salute una well well. why you dey hit spoon na so that some people go dey hear. Hey, eh, okay all right this na. <laughs> this na investigative table our paper check check program abeg make i quickly sharparly sharparly take premium times before we go enter others So electricity workers suspend strike amid blackout Uh, they, they shut down and they come back again. Yes, so they don call am off. Well, we, we thank them for that one. They call am off because people know say they no dey too like heat. They no dey fit stay without AC. But they don forget say the same AC wey they suppose provide for children when they dey call ASU dem no gree let dem call am off mm. the two not be strike mm. Mm. all right say more money for nigerians as cbn asks banks to pay higher interest on savings na lie this one a bit. na lie yo. <laughs> no just rush go there see okay. this na bait man serious bait you see what? you know wetin even dey happen so remember say governors don already advise presidency mm-hmm. and the cbn and mm. minister for finance say make dem dey deduct hundred hundred naira from savings account o oh. yes <laughs> now you will now need to be putting more money there for them to know what to collect <laughs> so how would they be paying you interest uh, so the uh, the rate has been reversed from ten percent to thirty percent of the monetary policy rate you get anything to talk about that one bros mm-hmm. but we just know say na bait na bait na of course na make we no go dey talk abeg my brother no vex the thing dey dey vex me dey vex me for nothing. make we waka pass am the only thing wey we go tell our people say na bait so not cbn governor suddenly became interested in nigerians interested in nigerians i they come in fact this man they don even bring uh, e wan make me vex right now you know you know one one thing wey i dey reflect on all this. while nigerians suppose dey among uh, suppose and na supposition i go talk am o suppose dey among the un uh, countries abi mm-hmm. so all the policies wey dem in quote talk say to make life easy and better uh, for everybody sdgs and all that and so many other fake fake uh, policies wey dem dey carry come out say you know say na surface surface dem go do say na say oh. dem like you yeah. dem like you so if we do this one e go help you well well but meanwhile na lie lie dem no dey see as as uh, nigeria be member of of that body so dem no dey see the blunder wey this man dey make when it comes to eh, monetary policies yes now oga adeomo before you know say i say me i no dey like to travel hmm. when i know say eh, anything wey i want is just with eh, figures i go i can hmm. easily purchase purchase it now dem mm. say na only twenty dollars person for now i go fit take buy something for another man country na only twenty dollars na in this man say what yes now na im person go fit spend so is there is there is there is there no uh, i no i no know i wan take talk am something no dey wrong in that one when it is a global world when we are supposed to be doing business when we are supposed to be doing exchange when we need the manufacturer. when we know the manufacturer when we are supposed to be doing this with other countries easily but see the cbn emefiele. Mm. ma ma. they tighten they tighten they put nigeria under the mm, no sorry ma, no say na they put the indigenous people of nigeria under serious financial stress and then you go come dey talk say make people dey put money you come dey use interest rate take dey do bait. Uh, make i make we come put money for bank make i do this one na so they still not vex na so mm. they still tell our our brothers and sisters wey dey that side say make dem dey send money come make dem dey send money come so that dem go take am make dem dey take the dollars for themselves unto election my advice to the indigenous nigerians wey dey that side see we there was a time we could do without it abi make una just still eh, manage make we wait first after election eh, una fit come begin send whatever. That yes, sir. Go on. You say, on, my, yes. I, sorry, ma, I wasn't matching your tongue. Uh, just that sometimes you know, say West. They, my tone, are you? Okay. uh, <laughs> you know, say sometimes uh, you get as the way the matter the force itself won't come out and won't come out. Yes. Three things now run enter my mind. Now I make and when I don't want to make the escape. One, a method and a policy wake up one morning tell nigerians say if you do a transaction and e no work and you are the thing dey deducted and after whatever they no reverse am make they must add ten thousand join am for two three years ago in the month of october it was to take effect october first of uh, twenty twenty um, yeah <laughs> till today they no pay anybody ten thousand Mm-hmm. And they come oh! i want just add that one join am oh. instead you no go see your money you no go see your money for after seven weeks your own na weeks my own na months okay then they move on again the same emefiele allowed politicians just two months ago convert the whole dollars in nigeria to become i mean to become to be used for primaries for all mm. political parties in nigeria and here e dey restrict people from spending twenty dollars when under im nose in abuja in a month in a month not be say per transaction in a mm. month when under im nose somebody was using thirty-five thousand dollars to buy delegates just to vote for him and e dey abuja under im nose somebody was spending fifteen thousand dollars under im nose to one candidate or somebody was spending twenty-five thousand dollars under am now e dey restrict the so called I mean the valuable Nigerians when they look common on the street mm. to now be doing transactions with twenty dollars a month. You see, sometimes these people they go sit down, they think they know they know say maybe the people when uh, is it that one person don they wear suit for inside AC e brain no they walk. <laughs> no sometimes uh, oga you don na you don dey ac before you don each wear better ac dey o maybe i go ask ac dey remove ac dey remove sex for inside brain. <laughs> you know why i ask ma -huh. ideally na i suppose dey calm for you to reason better that is what i'm trying to look at o oh. but if. ọ̀gá ẹni na ọ̀fìnà na ọ̀fìnà na ọ̀fìnà no fit dey for no fit dey for am na ọ̀fìnà na ọ̀fìnà so whatever they do na he just dey do wetin dey master because na he fit do that dirty job. this so mm, that same man that same man when he bring covid nineteen palliative for institutions you come return you come dey return forty percent in dollars back to am and when when we get a a complete short list of the processes of returning and then you now after the whole thing they use your name remove the money from there you the user you who dey use user the usee uh, they will go take five percent and then efcc will come dey look for you why the person wey use you take ninety-five percent my brother <laughs> make they just be careful make they no dey think say nigerians no dey know wetin dey go on. no they they just like you know that's why they dey fight tooth and nail to see say they retain power you know some trust in chariots <laughs> but when you trust in the name of the lord yes and the act of yes so dem trust in it to cover them. one day one day they say hey dog no go dey hear master we sweet you <laughs> why so that you see what happen e go happen. happen all right still on the premium times this morning hey uh, you know say one gist dey say tinubu visit obasanjo in ogun state wait wait wait you you know one thing wey i take like the indigenous nigerians we no dey forget something e get one video the video wey e take uh, blast uh, uncle shege. wey uncle shege rebuke am. Eh, eh, when he <laughs> when he blast am that time eh, eh when he blast am they come bring out the video na dem say hey the person wey you talk say na like this e be na like this e be na you wan go see go dey do consultation <laughs> so e don finally turn western western consultant uh, officer. <laughs> hey, eh, and this one na dey say dog go back to vomit. oh. Yeah. Mm. Yeah. Uh, you remember when when he be governor for Lagos State, there was a heavy battle of uh, issue of local government development, local development area, uh, uh-huh, LCDA, mm. and uh, when Compton make Lagos to have about uh, 20 local government and uh, 37 local development area, went on at mm. 57. uh, because there was he actually had a vision for the matter, but the vision was uh, self-interest vision, uh, so that 57 multiplied by a percentage will give you. <laughs> you understand what I mean mm. by that? Mm, mm. But but let's look at the thing. Yeah, he turned the project to become an enmity project, and then he couldn't see this man as somebody when uh, it was an evil spirit around him make you no let no go you know he said so many things and now because of this man the two of so them never one day stay in the same political party oh. but suddenly now you don't see the man like even they laugh as he go visit him, he they laugh They happy say he finally go visit this man no he go don He say i go don prepare himself well well no man a lot of preparation <laughs> go that is one two homages must come but we know the person when he go visit say himself na goddess and god <laughs> na the goddess and god e be goddess and god around himself <laughs> so eh, i no hear that one no i ah, i no hear i no you know why i use that language we go do am comot eh, you know when i say the person when he go visit e dey see beyond the the the the level when them they for operate e dey see beyond there the first time people look down on him he tell them he say no wahala but as long as i know wetin dey go on for here i know say the direction where you dey think do not be there the thing go and eventually in 2014 the thing rule against the person wey he tell and we can do without you finally now this man don see say i can do without you don turn i can do with you <laughs> no you understand where they where the matter dey go that is what i'm trying to say now i can do without you don turn i can do with you. <laughs> Nare, I can do with you. I can do with you. Yes. Or, or, or I cannot do without you. I cannot do without you. Now I can't turn to now. So uh, make we make we see them as that, when you're, they the only sugar in my tea. That is the thing now. So when politician when they talk say politician has no permanent friend, friend and no permanent, permanent enemy. enemy na why our people no dey understand. Man, that language that language i think I, we need to redefine it politician has a permanent friend. oga oga but just to add join you make you continue to dey talk here. Yeah. you even see oga uh, oga obasanjo body body movement body language e dey e dey deliberate you know say there is no way im go officially talk wetin dey talk now. no no no no no. <laughs> but im body language una go know say e let dat man dey let tinubu down. Mm if you look at body language look at body language we know this thing oga oga oga continue na that na that my small place. i i agree i agree we know that is why i say the man dey see beyond wetin dem dey look then the the the next thing is whether the way we dey talk say politician have no permanent enemy and no permanent friend no be true politician does not have politician have permanent enemy but he does not have permanent interest his interest yeah. metamorphosize from person to person. Mm. just to achieve a purpose so these people no matter political interest for now need to be na carry the consultation to this mm. level It e not mean say the two of them their battle end mm. you know article and wike embrace each other You e no stop you from resigning uh, for facing resignation letter <laughs> so that is where where we should understand what i'm trying to say uh-huh. so but the people that they use for streets when they give them the because na the volume of people when they dey around you na dey make body catch person na im dem dey so they need those ones are the ones that needed to be very careful. Yeah. Mm. because the guy go only use you to serve his own personal interest once and he don gain am um, and dump you na him just be the thing. Mm. Thank you. Okay, um, still on the premium times this morning. It says uh, we have ended. I pop sit at home in Imo uzodinma na im dey talk that one. make uzodinma eh, no my bad brother na talk. Eh. oga oh, oh, oh, make uzodinma keep quiet. talk be that. <laughs> <laughs> the message don't change. Mm. the message don't change they don't. they get wetin dem see. do you know um, see eh if i talk this thing eh shame go dey catch catch us do you know say even if you at home because they take am. From the beginning, I talked that. You that it was a political project. It, it, it's, it's, to, it's to kill the economic. Uh, um, uh, uh to to kill the economy of of the of place, place and at the same time give these people a bad name. exactly he has a big he even as he speaking so on the uh, quote on quote, the IPOB leaders as they speak, say, we don't get help from Peter Tony. We only said, okay, sit at home at the time when they try Kanu. Yeah, um, um, Try Kanu. Try Kanu as at that time. So that as a, as a moment of reflection, mm. so that when anything dey happen in case riot, I no be their spokesman, but na wetin Waka, yeah, Waka, Waka, Waka, Waka, Uh, we know you know Coca is a big journalist now. Of course, he's a big many journalists. Say because they talk truth. Mm-hmm. Now Waka carry us, make us know this thing, so that in case riot break out, they don't go kill the Igbos. How many times we don't see a record? Face to face, we see records where they say that military men and they shoot people. At least we see evidences. Mm-hmm. But now, what we think is I don't know make people dey know how they talk not because they will be uh, uh, we dey for um, we operate from uh, maybe from nigeria come say we talk like to uh, uh, our uh, our people in diaspora many times some of the people say they disobey that um, seat at home Now we should know that they be shut them aside okay how you go explain that one. Eh, eh, eh, oga e be like say get wetin i wan just quickly correct for there people wey wear military uniform when sometimes they go go get. Mm. god bless you god bless you because because we know we because uh, not be the same imo cause wetin that they apologize to another country so. yes sir na uh-huh. apologize o no be small small you understand why i talk so so na men wey send message when they give military uniform wear yes say na dem dey commit these atrocities against indigenous people wey dey for not be di same imo dem for kill dss officer when dem come dey say na fake identity yes as an appointed member Hmm. so why are we wetin we dey hide for there say we we knew all the while say na government project e be just to name a dog just to give a dog a bad name Uh, you know the dot Uh, and and don't ah, forget ah. that that is the very environment where the dot lives the the dot um, say na the dot we know we know the things we know the things so e get wetin azobima don see some some things dey happen na okay we don because the whole dey clear people know say okay. this matter na ogbon play come this one wey una dey talk so make we take our mind back to how im take become the governor. Yeah, yeah, he's, a okay. he's, a he's, a he's, he's, he's the governor. Uh, you know, uh, but, but what you just talk here you know say everybody say devil come dey tell you lie dey tell you say this you be this so you go remind am of uh, say uh, you wey dey tell me say this this this this happen to me. i know your end. <laughs> I know your end. Let the Uzodima own. So whenever my father just come like that, we just keep telling Uzodima, we know you. Mm-hmm. You know, you be Supreme Court governor, sure you know. Mm, uh, Wait, so that guy even buy a ticket for second term, no? anyway don't worry we go do that one for political <laughs> matter. <laughs> all right make i take this one this one go come carry us enter. Um, the tribune I, newspaper. na tribune newspaper na okay. i don't know any you by the time i enter am you go understand why okay okay It's a reps panel probes ministry ministry of agriculture over 18.6 billion alleged allegedly spent on bush clearing land preparation and others uh-huh Gang gang. well uh, e carry us enter almost all the papers when they table this morning because <laughs> almost all of them the tribune get that same headline the vanguard get them so okade uh, omo you go once we discuss am we go uh, close those very ones from dis uh, paper we go need to enter the belle so that people go understand you know for this station we dey talk say we dey like to abi we dey like to connect the dots we dey like to put the puzzles together to create a bigger picture the pieces of puzzle mm-hmm. so this eighteen 18.6 na 6 dey there na 6 dey here wow ah eighteen point six billion matter so we go connect am to the ruga or the ranch or whatever. and pilot state. and pilot uh, yes wey wey the federal government plan we go connect am to am. Uh, well uh, yes if you check well well make i first uh, come from this angle if you really check wetin dey go on you go find out say the the the people dey talk say na two points. dem dey defend say na 2.5 billion naira na im dey spend on 3200 hectares in eight states hmm. and then rep now dey ask they eh, don because of that write csc and federal inland revenue mm-hmm. wetin be the name of the contractors they say since the ministry no gree release now the names wey dem put for there they want to confirm their certificate and they want to know the owners of the contractors i mean the companies wey dem use take do this clearing of 3200 hectares of land. Yes, they come, if they come find out the information, wetin dem wan do about that. Wait, wetin dem wan use those hectares for? Well, according to dem, they say the states where they for do this 3200 hectares na eight states one of them na osun state mm -hmm. ekiti state mm -hmm. that is west o oh. edo mm -hmm. that is south south cross mm. river south mm. south kaduna kwara plateau state and ogun state now this state where you for hear dis names na di state where they choose to let herdsmen dey invade very very well and if you take note kidnapping is very rampant in dis in all these states in these eight states and no forget government constantly dey talk say pilot state for ranching and rural settlement ranching and rural settlement hmm. now till today the state governors wey make available dis lands never told the citizens The citizens say state governors i mean federal government even spend two point five billion naira to do clearing of any land in their state wow wow wow wow you know you know me i get uh, i get um, something for edo state so as you eh. dey talk now wait e dey bring my mind back to when the state governor eh mm-hmm. give instruction say make people no dey go the forest again make dem no dey go inside bush again make eh, eh, people wey dey saw wood no dey visit nobody should enter our forest oga omo remember when e tok that tin you say something wan take place for inside our bush okay confirmation Okay, that ok deliberately eh abeg as i just dey get the matter i still get wetin enter my ear for one place information now state government go make such an instruction as the quote unquote chief security officer of the nation which means any step the way enter legally speaking mm. that person they suppose arrest them and prosecute them. that's number one number two if that one happen say state government give that kind of instruction now what was the reason given she say that one you can ask the question, about Mm. That question, Whether do we bring all these answers come now? Hmm. and I want to make you quick understand something. Make I add something, join, wait you they talk so. I hope you know, say the senator, when they represent, when they be the chairman of uh, public account committee yes. in the house, yes. now I do. and now when the state don't they involve, remember say on the faction of the PDP, now the two of them, yes. They on the same side uh, senator matthew rohide and I be the chairman of this public account yes committee mm. when they do this investigation mm. and if this thing is properly investigated the money wey enter those states. if it was not used if it though the primaries went through am <laughs> went through William, created a rift between him and the incumbent governor of the of the same wing of mm-hmm. the pdp remember say e fit still call am say bros this matter as we dey say am so our name dey o hmm. no pursue am too much so di tendency say this case go die dey there i hmm. wan make we dey reason beyond that di tendency say this case go hmm. die because if we go by who is the contractor wey dey give edo state forest to to clear how so much your, and where the location the location because as we dey speak now the location never there, and we we will do all we can to do further investigation on this matter. oga adeomo no be you go to waka waka come tell us that na they can't come keep put in charge now. yes Uh, mm. Okay, yes, I, I remember. Mm-hmm. Okay, we do yes. that discussion. Now you can't imagine why. I think this should be able to help us understand now why they can't give our forest now to, Ga- to, to Ghanaian. Ghanaian. Another point now our recompense point of the, our, our, our, our, our forest. Mm. This one is hosted by the state government directly, paid according to the currency exchange and whatever. And yet there is no money in Edo State. So how can you now prove to me and Madam and Oga Ogadiyomo now say forbidding indigenous people from accessing the forest? Their, their ancestral lands this, this this information is even against against, against the uh, SDG twenty thirty. it's against SDG twenty thirty. yes it's against SDG United Nations offence that need to go to international criminal court. Mm. yes it's against it because it's a hmm. breach of that agreement. okay so I like when you talk to international criminal court even if they don't go to anything at least make they break am since we hate allah don carry uh, yeah, out and go we need to we need to carry The people need to uh, those state yeah. people need to carry their own go there too. yeah because russia dey vex say eh, out of dey vex dey violate our natural reserve against the NCG they no give people access to their forest they dey pollute our forest. Ah, which is in agreement with the SDG <laughs> twenty thirty. but which one say our uh, indigenous people no go fit enter so that foreigners go dey enter why because they still dey till now. Mm. oh, because of time, my people now they listen to investigative table on Inform Me Radio this morning. Shapali Shapali or Gadel. Okay, give uh, other news headlines. Make, make we just uh, jump down one. Governors using the governors forum don't blast Malami over the 418 million dollar Paris Club refund uh, contract, uh, whatever. You say it's claim now fraudulent, self-serving. It will not stand. They insist. You see them for page eight of the Tribune newspaper yes, this morning. Yes, yes, The matter an interesting matter, you know what they happen then? Eh? Paris Club uh, money, we they say they share with the governors. $480 million dollars and they docked from them. One governor say no, you, we don't want. They eh, are listening for agents now. The people that report them on the agents uh, for Paris, the agents who they do the work, they have to pay them. Governors, then governors will say, lie, lie, which nonsense you dey talk? <laughs> which is our agreement with that, that the money wey dem wan take na dem wan take do then na let me say na na una first get the first before na una dey make una go dey do the borrow and una go dey collect the collect money. Hmm. yeah the matter don dey create a lot of issues with that. Uh, we don dey talk and say the money where all these people borrow so not be the indigenous nigerians borrow them those of una those of una wey dey give the money to them, be ready to collect it from them. we dey warn una now. because if they the doctor tell guy eighteen which means government go dey raise money to dey pay am back. na im hmm. make dem wan increase uh, uh, taxes for the common man so now. Yeah. i mean the governors don talk now They recommend say anybody wey dey earn uh, thirty thousand and above say make dem dey deduct money from them. Yeah. Yeah, so some of use uh, uh, uh, uh BVN. Anybody will get BVN. Yeah. May they did that one leak, from. May link, yeah, may they link BVN with, uh, uh, with, with me, with me. After how they don't link BVN with me, they collect a uh, budget from inside. <laughs> and the person go come up, come they begin the campaign that yes, I am, so. I am working for you. <laughs> yes, sir. What? To, uh, maybe just, well, a uh, security threat. Gov- government closes school, schools students stranded, parents jittering in Jigawa as uh, security issues don't enter the state. Uh, Lagos under partial lockdown. This one they come from the CP, the Commissioner of Police. Electricity workers suspend strike. Why we can't generate 5,000 megawatts? Federal government and FEC okay two point okay federal government now they talk why they no go fit generate 5,000 megawatts now and then uh, uh, FEC don okay seven billion for zugeru hydro power project uh, uh, that they complain about the issue of saying uh, because of uh, gas na i go make them when i make them when they no fit uh, they generate uh, thousand megawatts for a country of this nature that was supposed to by now they get forty thousand megawatts and above just to start with now we dey here now they talk say we can't even get five thousand megawatts Ah. when we no dey use when we no dey use gas that year we dey use we dey depend on uh, uh, yankari uh, no be yankari sorry kanji dam uh-huh. yeah kanji dam we get all these issues. no the, that is the same hydropower plant now now they purposely the first issue we need to ask now is nigeria dey do mm. togo don dey get gas from nigeria on the pipeline yeah. dey late down to togo from nigeria yeah. to togo to sell gas yet nigerians are buying it so expensive you dey tell people you don have gas to to generate power but you have to give to other country. to give to other countries. i no understand which kind of husband which kind of husband this one be so to the wives when they marry you are not ready to take care of your home but you are willing to spend outside nigeria gives light to other countries in africa yet we no get. and then now they take their light. They no dey take their light. i was i did do discussion with one mali um, uh, citizen when he come he say dem dey pay their light bill because they get light constant and very steady He said, but when you reach nigeria three hours they don't take them. They no bring them again until in the evening again you don reach that three hours na and now I say that is if you even get them for three hours because uh, a few days ago i waka reach somewhere when they tell me say for the past four years they no get light in the whole of that area. Hmm. Sure, sure. and then one other place where i still waka go the person tell me say since he say light came last dem still light last december eighteen twenty 2021 till as me and you dey talk so when this year wan end so light never visit that area one day and dem dey inside the city center. Hmm. yet the country call nigeria dey send light out of this country dey go give oda pipo oga delmo because of time oh. <laughs> because of time akeredolu don give uh, okay appeal court don order retrial of kanu singer sen ten ced to death for blasphemy uh, yes Yes, mm. yes. I think I could get paper for that one. You know, so that thing, um, they inserted the guy. Come and government and go ensure say he sign yes. the, the Israel. Mm-hmm. So the back of contract say, he go spend one minute to do that matter. He go see the guy. If the guy within thirty days no appeal so the guy can't rush using counsel take appeal the matter mm. then they to do the trial so now you see this guy he including uh, the the the, uh, the trial and the uh, indictment and the this the duty to be killed and all that. In fact, the the happened to the guy. It was very fast. It happened just as fast. But you see, the girl wey dey kill for Sokoto, they mm. no give her down mm. for <laughs> trial. They just fire. So na dey see. Na just what I want to talk about. Make people dey think about that. <laughs> Okay, Akeredolu don offer 50,000 naira to Ondo resident who volunteers information on criminals. 40,000. At your own detriment. Very, very terrible. In fact, you and your 50,000. Just use a enter motor come up for Ondo state too. Oh na my advice for you be that oh. o. at your own detriment. because when when <laughs> uh, you know no be police dey cry one time say the people no no dey give them information, information. they get how they go give una information wey be say if they give una information una come rope the people join. now wetin be akeredolu security vote. okay money when e dey give person wey give information about criminal fifty thousand that guy that money go carry am reach kano for the present transport system <laughs> yeah. when you want take escape from nigeria now they talk Oh, Uh, but right now see but uh, within ourselves what thing we supposed to do you know say we don't talk say make we be our own brothers keepers. keeper yes ma i agree. i be security for you you be security, security for, for me. me. i offer to give information about who do bad in a particular place not because of the money. Mm. That is my concern. That money, when this guy collect, is a go to is going to be a problem to him. Yes, sir. If he offer to say, ah, when they when I, I know who kill this guy for that at place. at his own risk because na the same dem dem. dem dem na inside somebody o. Oh. na wait now. dem ah, ah, ah. go still if you if you go report na na dem go still somebody go come talk say na you be talk the person wey report. yes then before you know dem go delete you your own life sef no dey safe. oga sọmọ the only way wey i go agree take hmm. person of course we no go collect money wey person go go give information like that except na one on one with governor nobody go dey there. Hmm. and how you want to get uh, across to di eh, government. Uh, my brother make you make you forget make you forget the thing. but make i make i tell you one funny secret about the issue of you dealing with the governor directly every governor i no remove one every governor for nigeria has a recording wristwatch in his hand. okay or a recording device or a recording device not be wristwatch both audio and video when you finish you go give am to a media aid make dem edit am make dem remove im own from eh, then e go come indict you wahala go meet you the next morning so you go oh. meet the person so well if a if a city governor could use ten million naira to tell somebody say i say go give them and not no not no chop am na you go talk say information you go give governor and you consider him safe except the person wey dey kill wey you know na governor person and him dey personally dey find who kill am mm-hmm. make him go catch am mm. na you take dey say dey on him own side o say na just because of public security issue as you dey deliver am To God be the glory if he is not the one that sent the message already before you came. It just be like when they kidnapped uh, uh, the deputy governor, Jesse, one year for one corner for Benin. Mm. We are now at the Makati Cross. Yes. Na na na na na na na na na na because na in person. Uh, eh, person. <sighs> okay. na dey make us dey talk say make we the indigenous nigerians make we be our brothers and our sisters keepers. Yes. And we also know say e still get one time wey dey say yahoo boys na wey don people don complain tire They say they go they go touch uh, uh, governor wife the go only be eh, charge e no fit happen so since then and now wetin come dey happen again. hmm eh, make i rush through this one You go rush am because signal eh, don dey already we wan comot So okay blackout as workers shut down national grid say striking workers lay siege to power ministry ministers lockout eh? labour minister wades in strike suspended for two weeks. okay two weeks uh, then they eh, suspend the yes. strike. why we can't generate five thousand megawatts of power uh, federal government we will see am for page nine of the vanguard newspaper and then uh, at the front page very big one you dey see the coronation anniversary of atuwashe the third I mean, Ogame Atuwase the third, a king in the eyes of his people. Page 21 of the Vanguard newspaper. PDP crisis. Pressure mount on IU to step aside as old video surfaces. Wow. You'll see on yes, page. Yes, yes. That's how, that, that's we can't come say, see what people happen though. uh, they, they want to solve issue with uh, article. Mm. Now, article so they no go come for circles say dem no go come una wan settle o but dey give commission o ah abeg ayu na go comot ayu must be sacked ayu can be pdp national chair so the matter just dey ground. Hmm. yes o. okay o. Uh, eh. Can this be answers to prayers that the enemies of the indigenous people will of become Nigeria become the enemies of themselves? Yes. Are, are you IU, if he go court, IU go hold PDP to ransom because he was uh, in a convention bring am yes i wan just na convention bring you and if you remove am on the way mm. on the way of the journey of four years mm. e go create problem for pdp and e get where e go reach pdp would likely not be a political party but if you leave iu on the seat to allow peace reign okay you say you no want those kind of crisis the election of 2023 will have massive governors who will work against the party and will agree yes. for you to say call us at the party members and then we will know what to do to you. Mm. because na governors dey always raise money during election to sponsor election. yes yes. Mm. and this group when wike dey dey larger than the remaining and so there is going you, see between the devil and the deep blue sea. <laughs> yes so but make i make i eh, abeg make una no vex make una no vex e get wetin i see for here okay. Uh, eh, Babagida at eighty-one. your leadership legacy enduring northern governors. PDP now they talk this one. Why we can't uh, vac why we vacated Chevron facility protesting in group. Now talk for there. Worry Envelope. Agog as Ol, Olu of Worry celebrate uh, okay coronation. But you e get this tattoo when I see for here. <laughs> Darling, food is ready. Is your favorite with assorted meat na <laughs> <laughs> na the guy na the bros respond last time you prepared this type of meal i gave you one hundred and fifty thousand without asking after eating without asking after eating the food. So does that oh. mean you are always preparing meal to us from home? so a Nefele is increasing your tax, is increasing your bait. So when you put more money there, there will be more taken away from you. <laughs> my people, my name is Adel Makara. Solicitor this morning. uh, I, I still want to work I want to go back to my station. <laughs> Make I give us, make, I give us, make give us brief information. Uh, one report come na yesterday na the report come hmm. i buy your paper today wey cruise osage edo state talk say to gbangba eh, the tell yes na gbangba the tell but na press release say the reason why be eh, say many the road project dey abandoned na fear kenya i never go there although i don't know when i go there last but but the report talk say the reason why dey abandoned na because of say rain dey fall. <laughs> Madam, he let state governor to give that report. I said, go, go catch me. yes. I want forget, but not forget, say, this year, my avatar long pass. Mm-hmm. Just that because of rain. I rain even dey fall now. Uh, uh, because of rain. Uh, and uh, the same the same person when say caterpillar go dey dance at jasco for a state o. Oh. Mm. okay mm. oya oh, waka comot go. Oh happy Isaac Mary Tunaki. Merry Christmas. <laughs> I hope una dey lis to us on Informe Radio this morning and this na paper check check program investigative table. Yes, a lot they happen for our country Nigeria but the thing we say make we the indigenous people of Nigeria make we stand firm make we take hold of the reins of of um, of our communities. You know, security matter na our matter na e be. E don reach the time wey if we offend ourselves even as the good book talk, make we dey settle am within instead of taking it out. Settle our matters within us. We get traditional institutions wey we dey use years and years ago and i know say a lot of communities still dey do am now so make we in fact na wetin we need right now because we need this our brotherhood we need this our unity we need this our our love to fit take fight outsiders wey dey come come destroy our environment this na the message i go give una this morning stop taking family matter outside settle am within nothing wey no get solution make we no dey allow outsiders dey divide us again till next time wey we go come my name na olayemi i salute una.